入り20でアメリカ。radiyo ijwi ry'amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byayo by'uyu munsi ibiganiro bibandanya kuvuga ku makuru atandukanye ndabakaba ndabaramukije ndabahaye mwiriwe murantunga ni niyo ngabo kaze mu biganiro byacu mu bukungu rero tuzakomeza kujya inama mu buryo bwo kongera ibikorwa remezo nk'imihanda n'itarangiye irangire dukwirakwiza amazi
ubu ni rwamurangwa steven umuyobozi w'akarere ka gasabo mu rwanda ari mu bantu icumi bariko biyamamariza mu matora y'inzego zo hasi iyi nkuru hamwe n'andi makuru atandukanye twabateguriye arimo amatora ya mbere ku bazohagararira imigambwe yabo mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwezi kw'icumi na rimwe muri leta zunze ubumwe za amerika imigambi yo kugira ibitero y'umurwi al-shabab n'iterabwoba ku banyagihugu muri uganda imbere y'amatora yimirije muri ico gihugu turagaruka ko mu kanya gatoya duhere ku makuru atandukanye yo hirya no hino twabateguriye duhere ku nkuru yerekeye akarere k'ibiyaga binini icegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika ku bibazo vyerekeye akarere ka afurika linda thomas greenfield amenyesha ko leta ya perezida obama iriko igerageza gutuma ibiringo vyategekanijwe n'ibwirizwa nshingiro vyubahirizwa mu karere k'ibiyaga binini linda thomas greenfield avuga ko batemera ko amareta yohindura ibwirizwa shingiro kugira bifasha abakuru b'ibihugu kuguma ku butegetsi mu kiringo kirengeye igitegekanywa n'ibwirizwa shingiro ivyo linda thomas greenfield yabishikirije abamenyeshamakuru b'abanyafurika kuri telefone ari washington dc mu nyubakwa y'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa leta zunze ubumwe za amerika linda thomas greenfield amenyesha ko leta ya amerika iriko ikorana n'akarere k'ibiyaga binini n'amakungu kugira yumvishe abakuru b'ibihugu byo muri ako karere ko kugira demokarasi ikomera abanyagihugu bakeneye ko abategetsi bahinduka ko demokarasi nyakuri isaba ko amareta ahindura abategetsi umufasoni linda thomas greenfield amenyesha ko ku vyerekeye burundi babonye inkurikizi y'ingingo ya perezida yo kuguma ku butegetsi mu kiringo kirengeye igitegekanywa n'ibwirizwa shingiro amenyesha ko bariko bakora kugira bumvishe perezida wa congo kabila kubahiriza ibwirizwa shingiro avuga ko berekanye ko batashimye na gato ingingo yafashwe mu rwanda yo kongereza ibiringo bya perezida paul kagame umudemokrate w'umusosiyalisite bernie sanders n'umugwizatunga akomeye cyane donald trump baratsinze bikomeye ejo ku munsi wa kabiri muri leta ya new hampshire mu matora ya mbere yo guhitamwo abazohagararira imigambwe yabo mu matora y'umukuru w'igihugu azoba muri leta zunze ubumwe za amerika mu kwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka abakandida bahiganwa baciye batangura gushimikira ku matora yimirije mu ntara ya carolina yo mu mpanuko na nevada bernie sanders senatore wo muri leta ya vermont yatsinze hillary clinton n'amajwi menshi muri leta ya new hampshire yamutsinze ibice mirongo itandatu ku ijana ku bice mirongo itatu n'umunani ku ijana ku ruhande rw'abarepubulika donald trump yaronse ibice mirongo itatu na bitanu ku ijana by'amajwi mu gihe john kasich yaje mu kibanza cya kabiri yaronse ibice cumi na bitandatu ku ijana by'amajwi abakandida barangije n'amajwi menshi baciye buno nyine batangura gushimikira ku matora yimirije ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi kwa kabiri aho amatora ku barepubulika azoba muri leta ya carolina yo mu mpanuko mu gihe abademokrate amatora azoba muri leta ya nevada iminsi itatu inyuma yaho ku barepubulika amatora azoba mu ntara ya nevada mu gihe amatora ku bademokrate azoba muri leta ya carolina yo mu bumanuko ku itariki mirongo ibiri n'indwi z'uku kwezi kwa kabiri ishirahamwe riharanira agateka ka muntu human rights watch risaba abategetsi b'igihugu cya uganda kuvuga ku mugaragaro ko inteko zijejwe umutekano zitegerezwa gukingira ubwigenge bwo kugira amakoraniro n'uburenganzira bwo kugira imyiyerekano mu mahoro mu minsi y'imbere y'amatora azoba mu gihugu ku itariki cumi n'umunani z'ukwezi kwa kabiri ishyirahamwe human rights watch ryasohoye iryo tangazo no munsi ku wa gatatu mu kuvuga ko gutera ubwoba uwo ari we wese ashobora kwiyamiriza gusubira gutsinda ikindi kiringo kwa perezida museveni biriko bitera vyiyongera ishyirahamwe human rights watch rivuga ko mu minsi ya vuba kasure lumumba umutegetsi akomeye mu mugambwe uri ku butegetsi yafashwe amajwi abwira abanyagihugu mu rurimi rw'ikiruganda ko niyo abantu biyamiriza ibizoba byavuye mu matora abana babo bazokwicwa ishyirahamwe human rights watch ryatohoje amadosiye y'abana barashwe n'inzego zijejwe umutekano mu myerekano muri uganda harimo umwana w'imyaka ibiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe n'umwana w'imyaka cumi n'itatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda inteko z'umuryango w'ubumwe bwa afurika muri somaliya ziragabisha kw'abagwanyi b'umugwi al shabab bafise imigambi yo kwihisha mu kwigira abasirikare b'uwo muryango kugira bagire ibitero inteko z'umuryango w'ubumwe bwa afurika muri somaliya zizwi ku izina rya amisom zitangaza ko zifise amakuru avuga ko abagwanyi b'umugwi al shabab bafise imigambi yo kwambara impuzu za gisirikare za amisom kugira bakore ubwicanyi bukabije radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere duhere mu rwanda aho abakandida bashaka kwinjira muri za njyanama z'uturere ari nabo bazovamwo abayobozi b'uturere n'ababunganira batanguye kubwira abanyagihugu ibyo bazobakorera abanyagihugu bo mu karere ka gasabo babwiye ijwi ry'amerika ko bifuza ko abazotorwa bazoca ruswa mu karere kabo mbere bakanagerageza kurondera itoteza itote, izoteza kurondera ukuntu bazoteza imbere abanyagihugu ni inkuru ya asumta kaboyi kuva tariki ya gatandatu kuzageza kuri makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa kabiri nibwo abifuza kuba abajyanama mu nama njyanama z'uturere bazanitoramo abayobozi b'uturere mirongo itatu na mirongo cyenda babungirije abayobozi b'uturere ndetse n'abazavamo umuyobozi w'umujyi wa kigali batangiye kwiyamamaza imbere y'abaturage mu karere ka gasabo aho ijwi rya amerika ryari riri hari abakandida barenga icumi bavugaga ibyo bazageza ku baturage mu gihe baramuka batowe uyu ni rwamurangwa steven wari usanzwe ari umuyobozi w'akarere ka gasabo yabwiye abaturage ibyo yabakorera mu gihe bakongera kumugirira icyizere akayobora akarere ka gasabo mu bukungu rero tuzakomeza kujya inama mu buryo bwo kongera ibikorwa remezo nk'imihanda n'itarangiye irangire dukwirakwiza amazi mu mujyi ariko no mu nkengero z'umujyi aho atari umuriro w'amashanyarazi ndetse tunashyigikire cyane ishoramari rero tuzakomeza guca ingeso ya ruswa n'ibisa nayo kugira ngo twimakaze imiyoborere myiza no gukorera mu mucyo ni mu ntora rwose tuzakomeza dukorane neza abaturage baganira n'ijwi rya amerika bavuze bimwe bibaremereye bifuza ko abayobozi bashya bazakemura hano muri aka karere ka gasabo harimo inkengero abantu bubaka ugasanga bariya abayobozi dutora bararya ruswa birenze kandi bamara kuyikurya n'ubundi bakagusenyera nibura icyo bagikuyeho bagakaza n'umutekano abona nk'ari indera ejo bundi baraje bica abantu baragaruka bafata umugore ku ngufu n'ejo bundi baragarutse bakuta undi muntu ferabito ugasanga aravuga ati ngo muntoye twarwanya ruswa amazi bakayageza aho atari umuriro ariko iyo tumaze kubatora birangirira aho ntibabishyireho usanga nyine akenshi abana batsinda ntibabone minerivare ariko urumva nyine nk'ubu baje wenda bagashyiraho nk'ibigega biha abantu inkunga tugakora kandi noneho ntebe ya nkunga yenda yo kurya tugakora tunishyura imvugo iciye bugufi abayobozi bakoresha biyamamaza kwizeza abaturage gukosora ibitagenda neza nibyo biyamamaza bashyira imbere ndi kwiyamamariza kuba umujyanama mu nama njyanama y'akarere muramutse muntumyeyo nkagenda nkajyayo ibitekerezo byanyu nabijyana uko mwabimpaye kandi nkagarukana igisubizo kizima izi mvugo nziza nizo abaturage bifuza ko zazakomeza kugeza igihe abatowe bazaba barangije manda yabo ariko hari n'ababivuga ntuzamenye yuko yanatowe ntuzabona igikorwa cye kigaragara abiyamamaza bazahagarika ibikorwa byabo tariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa kabiri bucya haba amatora nyirizina aya matora azaba tariki ya makumyabiri na kabiri z'ukwezi ni nayo azavamo abayobozi b'uturere n'ababungirije imyanya irimo guhatanirwa na benshi muri iki gihe asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
urakoze yasumbuta kuri iyo nkuru mu rwanda kandi inyuma y'igihe gito hatangujwe igerageza ryo kwishyura amafaranga y'ingendo bifashishije ikoranabuhanga rya smart card mu gisagara cya kigali bamwe mu batwara abagenzi mbere n'abagenzi bavuga ko uyu mugambi ubangamiye bikomeye abataba muri icyo gisagara uh, bahagenda gake ibindi kuri inkuru uh, tubishyikirizwa na eric bagiriwe ubusa ubwo bareberaga hamwe ibibazo byugarije umwuga wo gutwara abagenzi mu mujyi wa kigali no hanze yawo abakora muri urwo rwego bagaragarije minisiteri y'ibikorwa remezo ibibazo bitandukanye birimo ibishingiye ku buryo bushya bwo kwishyura amafaranga y'ingendo hifashishijwe ikarita y'ikoranabuhanga rya smart card iyi yatangijwe na kampani kigali bus service ku muhanda remera kanombe mu mujyi wa kigali bivuze ko buri wese ugana muri ayo merekeza agomba gutega imodoka yisanga nta yandi mahitamo atari ukwishyura akoresheje ubu buryo bamwe mu batwara abagenzi mu yindi mihanda bagasanga badakunze kwerekeza ahasaba simati kadi kuyibategeka bidasobanutse nk'uko umuturage waba aturutse mu ntara yenda ari bugere nk'iremera akava mu modoka akajya i kanombe akaba ari umukecuru uje gusura umwana we i kanombe mu itike bamuhaye arenzaho yenda amafaranga magana abiri asanzwe azi ko ategera ese nagera i remera azagura ikarita y'igihumbi abone n'andi mafaranga yo kuyitopingaho uwo muturage we yateganyirijwe iki impungenge z'uyu utwara abagenzi ni nazo zigaragara muri gare ya remera hahurira urujya n'uruza rw'abagenzi tugerayo twasanze hari ababuze ayo bacira n'ayo bamira kuri gahunda nshya bavuga ko yabatunguye abandi batanayisobanukiwe ntabwo mwigeze mubimenya ibya nanjye nibereye mu cyaro gusa nabigwa n'iki byo mu mujyi kora ingendo zo mu mujyi nka kangahe arimo mu myaka itanu kereka nk'iyo mvuye kampala nkanyura nkagenda kandi kugira ngo nzaveho gane z'i kigali bifata igihe kirekire ni ukuvuga ngo kuri wowe simati kadi irakubangamiye ye cyane nk'ubu nje kureba abavandimwe mu rwanda ngiye kugera i kanombe surebe umuntu mpita manuka mu mutara nzasubire kampala bazongera kurwara ryari se cyangwa kugaruka ugira ryari niba batemba ko ninjiramo nishyuye ndafata izindi gahunda kuko none ahangaha nta gihumbi ufite ngo ngure simati kadi nongere n'amafaranga y'urugendo gute ndabangamiye gute muze turabangamiye mubangamiye gute mfite igihumbi ariko byanze ko ngiye ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu ngenzuramikorere rura buvuga ko kwishyura amafaranga hifashishijwe ikoranabuhanga rya simati kadi ari itegeko rigendana na politiki ya leta y'u rwanda majoro patrick nyirishema ni umuyobozi wa rura gukoresha simati kadi ni itegeko ni ibintu bijyanye na polisi leta yashyizeho cyangwa se politike ya taransiporo mu rwanda irabiteganya bivuze yuko rero igikorwa cyo gutanga simati kadi ni ukubahiriza mu by'ukuri politiki ya leta yashyizweho ni byiza rero ko abaturage babisobanukirwa bakamenya ko ari ibintu byiza byateganyijwe ubutegetsi bugaragaza simati kadi ku bwishyu bw'ingendo nk'imwe mu nzira zigamije gutsimbataza umurongo wa politiki ya leta y'u rwanda ku kwihutisha ikoranabuhanga gufasha kugenzura niba ibiciro by'ingendo byubahirizwa uko bikwiye gutuma nta batinda ku mirongo bategereza ibinyabiziga n'ibindi ku rundi ruhande kandi ni no gutuma nyiri kampani itwara abagenzi arushaho kunguka kuko iyi karita ishobora kwishyurwa mu gihe cy'ukwezi mu mafaranga ibihumbi cumi na bibiri hiyongereyeho igihumbi cy'ikarita ubwayo cyangwa umugenzi akaba yakwishyura mu minsi cumi n'itanu binafasha abashoramari mu bwikorezi kugenzura niba niba nta mafaranga angerezwa n'abashoferi ndetse n'abakomvayeri hakaba n'abasanga ibya simati kadi nta nyungu babibonamo niyo simati kadi igira agaciro bitewe n'umuntu wayishyizeho ariko twebwe nk'abagenzi nta kintu imaze yenda ba nyiri kampani ifite umumaro ariko twebwe nta mumaro bifitiye so igikorwa ni iki wowe urishyura dukozeho ino kadi ya sapoti kadi iri bugusapotinge hanyuma nurangiza winjire mu modoka tugenda urumva utanyuzwe ibyo ngibyo reba kabisa
simati kadi ifite iki cyihariye kirenze iyo ubundi buryo tuba dusanzwe dukoresha kuva mu mpera za bibiri na cumi na gatatu mu mujyi wa kigali nibwo kampani eshatu rftc kbs na royal express zahawe gutwara abagenzi kuba hakigaragara abatinda ku byapa bategereje zimwe muri izo modoka kuko nta yandi mahitamo hari ababibonera mu ndorerwamo yo kuba icyo bita serivisi mbi zishingira ku kuba ayo makampani yisanga nta yandi bahanganye ku masoko ariko bwana alex nzahabwa n'imana umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ibikorwa remezo agashimangira ko guha imihanda yo muri kigali rftc kbs na royal express hitawe ku nyungu za rubanda kandi ko zitarahungabana imihanda yose dushyiramo abantu tureba ko bazayikoreramo neza ntihagire ikibazo kivuka mu mikoranire yabo sinzi rero havutse ikibazo uwawuhawe akabyitwaramo nabi binaranditse nyo mu masezerano ibingibi ntiwabirengaho biriya ntiwabirengaho ibingibi niko uzabikora agasinya ko abyemeye natwe tugasinya ko ibiriya tuzamuha kugira ngo akore gutyo natwe tuzabimuha buri wese buri ruhande rurenze kuri ibyo ngibyo cyaba ikibazo ariko nizera ko namwe muzi nk'abanyamakuru ko leta ihagarariye abaturage ntitwasinya amasezerano atajyamo mu nyungu z'abaturage nyuma ya linye remera kanombe abagenzi bishyura bakoresheje ikoranabuhanga rya simati kadi biteganijwe ko no mu yandi makampani atwara abagenzi muri kigali mu minsi iza baraba bakoresha iyi gahunda birasaba ubukangurambaga butajegajega ariko kuri rubanda bamwe baba batazi iyo biva n'iyo bigana akabagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
mbere rero shama goti ndakubwira ico nagutumiye urabona ko mu ntaye icese heruka natsinzwe icese kandi ahanini byatewe na bijya bintu wavuze ariko navuze vyodamiye yego kandi urazi ko rirya tonga ari rya rugata wapfuye kuryikebera gusa kubera yari yahunze ndabizi ko ari iryiwe ariko wowe ndaguha amafaranga ushaka yose yemwe naho ushaka inka niyayo ndazigukubitira ariko mu rubanza rukurikira uzohindura ibyo wavuze Eh, reka reka reka reka reka bijya bintu ntabyo noba ngishobora guhindura ukuri ko naho woraramwo yo mbe warumvise ko bandahije akarenga kabiri kose yego ndarahira mama Eh.
ndarahira umwana wanje gushika naho ndahira n'imbwa yanje oya oya oya oya kandi we sinzi uko wabaye nabaye gute?
indahiro mbi nkigwaza mu nda wa Mama mugabo shahu.
urababwira ko wari Ishwi.
wihenze none we ntumva yuko utarahiye nabi atasubira umwana damiyano ndakubwiye jewe ndi umushinga ntaye nkaba n'icyabona muri rurya rubanza naho wompa inka zuzuye akabande sishobora kurenga ku ndahiro uyashaka ushaka nikure ku buntu abantu bose bamboneho ikimaramare banjira umukenge ahari umugabo hasigara umugayo hejuru y'amaronko kadamiya sha nzovuga ukuri shake nakuzire Ya, niwe ya, uzobona ya, imva ya, yanjye ya, azovuga ya, ati ya, ya, ndabonye ya." imva y'umugabo
ako ni akamo mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cy'ishyirahamwe search for common ground ku mfashanyo ya leta zunze ubumwe za amerika mu mugambi uburundi bwacu kazoza kacu
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu burundi urwaruka rwegamiye imigambwe mu ntara ya Karanz- ya kayanza ruvuga ko rubanye neza muri rusange naho biri uko ubuserukire urwaruka rwa fnr ishami rya rwasa avuga ko akariyo ko kuganira kugira batsimbataza umubano mwiza katakunda kuboneka mu gihe ubuserukira umugambwe MSD, msd avuga ko barabwa nabi na bagenzi babo mu mugambwe uri ku butegetsi userukira urwaruka rw'imbonerakure za sndfdd avuga ko umubano hagati yabo n'abo mu yindi migambwe atakibazo abajejwe abajejwe intwaro bavuga ko ikibuga cyiza kiriho hagati y'urwaruka ruri mu migambwe kandi ko babishitse ko kubera amanama batunganya yo kubahuza abo bose baganiriye n'ijwi rya amerika eh, ku munsi wa kabiri inyuma y'ikiganiro cyatunganijwe n'urunani rw'amashyirahamwe y'abasikuti mu burundi bari bamazemwo iminsi ibiri bigishwa inyifato nziza bogira mu bihe by'amatora n'inyuma yaho nivyo jean bosco ndarurinze adushikiriza urwaruka rwegamiye imigambwe rubanye neza muri rusange ariko akanya ko kuganira ku tubazo dushobora guhaduka hagati yabo ntigahuta karaboneka nshimirimana adalbert arongoye urwaruka rw'umugambwe fnl ishami rya agatogwasa abanyamigambwe mu rwaruka nta kibazo mbona kuko nta- nta- ntibaterana amabuye nta gutukana umwe ararengana uwundi akarengana mu vyiwe nta kibazo akari kahazi niko dusho- hashobora kuba hari akabazo mugabo nti- nti- ntiduhurire hamwe ngo tuganire kuyako kabazo kugira tugatorera umuti hari hakenewe ibiganiro biduhuza abanyamigambwe bose iyo hakene iyo hatumwe ko igiko ibiganiro dushobora guhuriramo twoshobora guhuriramo bakaza bose tukavyitaba twese abanyamigambwe n'abanyamadini n'abanyamashyirahamwe yigenga aho twotorera umuti yakabazo kuba kari kariko kose murakoze niba ruta jean marie vianney arongoye urwaruka rwa msd avuga ko batarabwa ryiza n'urwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi n'ubwo bitarayangara cyane ku bijyanye no mu yindi migambwe urwaruka bamwe turabanye neza mugabo gusa nk'umugambwe uri ku butegetsi duca dusanga umenga ntibigenda neza kuko kenshi baturaba nk'uko umenga turabakeba ukamenga ntiturabana bakamera mbere nk'abatwinuba ku buryo n'ahantu uri umenga bagutunga agatoke ntaho birashika ngo mushiraneko nk'uko duhora tuvyumva ahandi mu zindi ntara kugera ubu kuri iyi saha ntiturashirana ku mugabo keretse nk'abari mu nzego bamwe bamwe bashobora gusanga ugasanga baragutoteza bakakubwira nk'amajambo nk'ubu nka jewe nk'akarorero je barambwiye ngo nishikane mu mugambi snfddfdd mugabo naravyanse muri ivyo biyago nta baserukiye umugambwe uri ku butegetsi cnddfdd bahabonetse bamwe mu ndongozi za cnddfdd mu ntara ya kayanza bamenyesha ko bari ko bifatikanya n'umukuru w'igihugu c'u burundi petero nkurunziza mu bikorwa rusangi vyo kubaka amashure muri komine muhanga kuri uwa kabiri kuri uwa gatatu umuhango wo kuvugana n'uwuserukira urwaruka rw'imbonerakure za CNDD-FDD mu ntara ya Kayanza twari tuwufise yahavuye aguma afatirwa ariko aca tubwira kuri telefone ko atangorane urwaruka arongoye rufitaniye n'iyindi migambwe ijwi rya amerika ryagumye rigerageza guha mikoro n'abandi baserukira urwaruka rw'iyindi migambwe ariko bashimye kuvugira inyuma yayo ko babanye neza muri rusangi n'abandi ivyemezwa n'umuhanuzi wa buramatari ajejwe imibano nyabenda merikiyoro ati vyashobotse kubera amanama menshi byifashe neza cyane kuko nuko mumaze kubyumva kuva amatora aba gushika n'uno munsi mu kayanza turacyari aba kabiri mu byerekeye mu by'umutekano ni ukuvuga yuko abanyamigambwe n'urwaruka tubanye neza cyane hamwe n'intwari nta kibazo gihari icyo dukora ni uko kenshi tukunze guhuza turahuza kenshi turahu intwari irahuza n'abanyamigambwe igahura n'urwaruka abanyamigambwe niko tubaha ibikorwa baza gusigura urwaruka rwabo kugira ngo urwaruka ashobore gutera imbere ubwaruka gushyira imbere bwa mbere kubumbatira umutekano icya kabiri bakiga gukundishwa igihugu ibyo umaze kubikora uko bazatera akazi na muntu baheza nabo kwiteza imbere icyo gihe ivyo biyago vyatunganijwe n'urunani rw'amashirahamwe y'abaskuti mu Burundi Reja na ASB mu mugambi amahoro mu Burundi bigafatira cane cane ku nyifato yoronga kugwaruka mu matora imbere n'inyuma yayo Jean Claude Nikwibitanga aratubwira ihangiro y'ivyo biyago intumbero ni uko ubwo rwaruka mu butandukane bwabo dushobora kubashyira hamwe bakaganira twabahaye ibyigwa bishobora kubafasha kugira ngo baganire ingorane zisanzwe tubona mu kibano cya minsi yose hariho nk'uno munsi ibintu bijyanye no gukundisha urwaruka igihugu aho bavuga bakabereka ninde mbega uwo twifuza ko yoba umurongozi mwiza tukabereka ibintu bidahara kugira ngo ube umuserukizi mwiza ubwo rwaruka ruhurikiye mu migambwe itandukanye rwararonkejwe n'izindi nyigisho ku bibazo bihanze urwaruka n'ingene ngo bisohokamwo mu kayanza jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda abakenyezi mu nzego nyobozi mu ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'inkino baracari ku rushi ariko icyiyumviro cyo kubongereza n'aho boba batatowe cooptation mu rurimi rw'igifaransa cyari cyashyikirijwe n'uburongoye igisata cy'abakenyezi cyamiriwe kure kubera abari mu nama batumvikanye byaciye mu matora nk'uko amatora bivuga ni inkuru ya desire hatungimana
ikibazo cyo kongereza abakenyezi mu nzego nyobozi ni kimwe mu bibazo byafashe umwanya muremure mu nama y'abamenyeshamakuru b'inkino ku isi iri kubera idoha mu gihugu cya qatar icyo kibazo cyashyizwe mu byigwa n'uburongo igisata cyo guteza imbere umukenyezi mu bamenyeshamakuru b'inkino abari mu nama ntibacumva kumwe naho bigaragara ko hakiri urugendo rurerure kugira ibitigiri by'abakenyezi by'isununure mu mugwi uwarongoye icyo gisata cyo kimwe n'uburongo ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'inkino ku isi gianni merlo basaba ko n'imiburiburi mu rwego nyobozi hojamwe abakenyezi bane muri cumi na batandatu barugize icyo kibazo kikaba cyateye impande ndende hakaba mbere hari na bamwe mu bakenyezi babona ko kubaha ibibanza batatorewe cooptation mu rurimi rw'igifaransa ari nk'agasuzuguro nk'uko uwo mukenyezi arongoye ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'inkino muri swisse abimenyesha hari abavuze ko atawogereranya ibihugu bya buraya n'ahandi ku isi ariko n'umwigeme wo muri mali yamenyesheje nyabona ko ahubwo boronswa ubumenyi bakanakundishwa inkino aho kubaha ibyo batakoreye iwacu muri mari mu minsi iheze abakenyezi ntibarenga bane mu bamenyeshamakuru b'inkino mugabo kubera ibyigwa byagiye biraboneka ubu turashika cumi na batandatu bakora amakuru ajyanye n'inkino nibyo mu ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'inkino ku isi IPS hari abakenyezi bitanga kugira abandi bakenyezi batera imbere ariko byiza bogwiza inyigisho umwe mu bari bitavye inama kabororerezi asanzwe akora mu nama nshinga amateka y'ibihugu vya buraya yamenyesheje ko bitabaye itegeko ko bashigwa mu nzego naho baba batatowe abakenyezi ntibazopfa banganye n'abagabo kuko ni buraya kugira babishikeko niko vyagenze Parlement européen où je travaille, les quotas hommes-femmes sont maintenant dans la législation. Et mu nama nshingamateka y'ibihugu vya boraya aho nkora ibijanye na cooptation biri mu mategeko no kwishura rero umukenyezi wo muri Suisse adashigikiye cooptation ndamubwira ko mu Bufaransa umushikiranganje wa mbere wa kera Michel Roca ntiyashigikira amakooptation mugabo mu nyuma yarabonye ko atakindi cyotuma haba kungana hagati y'abagore n'abagabo muri iyo nama acapfundika ko ku ntonde haje umugabo wakurikira umugore none n'ubu niko biri kiretse nko mu bihugu bitatu gusa ubu rero niko biri mu bihugu bigize umuryango wa buraya umugore n'umugabo bagenda barakurikirana de l'Union européenne ont adopté euh, ce principe que sur les listes électorales, il y a un homme, une femme, un homme, une femme.
kubera abari bitavye inama vyanse ko bumvikana vyabaye ngombwa ko haba amatora mu ngingo ya cumi na kabiri y'amategeko agenga iryo shirahamwe kugira ingingo nk'iyo yemegwe nuko haboneka bitatu vya bine vy'abatoye ku batoye mirongo umunani na bane muri ako kanya cumi na babiri gusa nibo bemeje ko abakenyezi boja mu nzego n'aho baba batatowe cooptation gutyo rero mu matora y'umwaka uza ashobora kuzobera muri korea y'ubumanuko kugira umukenyezi yinjire mu nzego nyobozi y'ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'inkino ku isi nuko azoba yatowe desire atungimana idoha ku bwijwi rya amerika
Pastor P, respect man.
iminsi yisuka ku bwinshi igahimwa n'umwe uwo nari narategereje nawe urageze ndaza uyu munsi ndaza tonight irungu ry'isafari urarinyiza tonight sinjye ubona ngeze mu maboko yawe ngo nguhobere ndabona iminota itaba mu bwimbo ngo nze nkuyambire Ah, sinzi niba witeguye tonight ndifuza byose kubiba alright yeah, iri joro umpobere umpobere yeah, yeah, yeah.
dusangire dusekere umobere yiteguye tonight everything is gonna be alright yeah iri joro uhobere uhobere yeah yeah dusangire twisekere dukundane kuva ukigenda ntagahenge sinkigoheka ubu ndarembye agatotsi ngaheruka burya turi kumwe ngwino nkoreho ngwino usange ubwuzu ubu dusabe ngwino iwanjye ni kwisetsasetsa kuko nzi ko ntibukubone sinjye ubona ngeze mu maboko yawe ngo nguhobere
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba muri uyu mwanya yamara imbere yaho reka eh, tubashikirize inshamake y'amakuru twabashikirije icegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika ku bibazo vyerekeye akarere ka afurika linda thomas greenfield amenyesha ko leta ya perezida obama iriko igerageza gutuma ibiringo vyategekanijwe n'ibwirizwa nshingiro vyubahirizwa mu karere k'ibiyaga binini umudemokrati n'umusosialiste bernie sanders eh, n'umugwizatonga akomeye w'abarepublika donald trump aratsinze n'amajwi menshi cyane mu matora ya mbere yo mu ntara ya new hampshire nshuti mwe mwakurikiranye ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha niyo bigarukiye mwari kumwe nanjye de niyo ngabo uwafashe amajwi agashyiramo ibi biganiro yari innocent kimenyi tubasezeye tubifuriza umugoroba mwiza mwese ariko mukurikirana ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha
This program has come to you from the Voice of America, Washington.